Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan magaalaa Waashinteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 19 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 12 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu ani bafqaaduu morodaati qophii keenyaan galgala kanaa keessatti oduuwwan namoottan waa'ee shororkeessummaatiin. hidhamanii jiranii mirga wabii dhowwatamuu isaanii waldaan ortodoksii waa'ee waldaa ortodoksii naannoo Tigraay kan ilaallate akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii kan ta'e irratti waa'ee dippiloomaasii ba'aa Afrikaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti darbinaa oduu irraa kan nutti himtu jaalladheedha.
Attamoltaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin aan jaalannee gammadaati. Barsiisonni abbootii qabeenya miidiyaaf rogeeyyiin jalqaba baatii darbee shororkeessummaan himataman manni murtii to'annoo poolisii jala turuu akka qaban ega murteessee booda roobii har'aa Finfinnee keessatti wabii dhorkamanii jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa damee lidataatti manni murtii heera mootummaa fi farra shororkeessummaa tokkoffaan akka jedhetti. seera deemsa falmii yakka keewwataa jaatamii sadii lakkoofsi tokko akka jedhutti himannaan hidhaa waggaa kudha shanii fi sanaa olii kan kennisiisu yoo ta'e mirga wabiif qaban daangeessa. jalqaba baatii darbee ture abbootiin alangaa shakkamtoota shantamii tokko irratti himannaa shororkeessummaa qabanan irra caalaan isaanii bakka hin jirretti himataman. dameen tikaa kan Itiyoophiyaaf poolisiin federaalaa ibsa baatii ebila darbe baasaniin shakkamtoonni kun bulchiisa naannoo Amaaraatti qondaaltota mootummaa olaanoo irratti haleellaa raawwachuu naannoo Amaaraa to'achuu akkasumas mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjetaa turan jechuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira.
Hooggantoonni waldaa kiristaanaa ortodoksii Tigraay sochii seeraan alaa kan episkoposota muuduudhaaf godhan akka dhaabanii fi mariidhaaf balbala isaanii akka bananu yaa'iin hooggansa waajjira muummee paatiriyaarkii kan waldaa kiristaanaa ortodoksii Itiyoophiyaa gaafatee jira. Oduu kanas jaallanii tarkaa qaba.
walga'ichi ibsa kibxata kaleessaa baaseen mootummaan naannoo tigraayii fi bulchiinsi yeroo jiru waldaa ortodoksii itiyoophiyaa fi abbootii amantaa tigraay gidduutti marii akka mijeessu waamicha dhiyeessee jira paaphaasiin naannoo tigraay abuna kassata biraan salaamaa karoora episkoposaatota haaraa muuduuf qaban itti fufuudhaan namoota kudhan asuum keessatti dilbata darbe jechuun adoolessa kudha shan bara kuma lamaaf digdamii sadii kaadhimanii jiran. ibsammaa kun kan ba'ees waan dilbata darbe gaggeeffame kanaaf deebii kenname ta'uun ibsameera gama kaaniin dhimma kanarratti godina tigraay kaaba dhihaa sabakaa shireen daasillaaseef paaphaasii kataan abuna phexros akka jedhanitti filannoon kaadhimamtootaa seeraan ala kanneen jedhan dogoggoraniiru jedhan seera waldaa ortodoksii hordofee kan gaggeeffamedha jechuu isaanii mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaasee jira.
Mootummaan Masir qorataa mirga namoomaa kan ta'ee fi oduu kan ta'e oduu dharaa tamsaaseera jechuudhaan nama adabbii hidhaa waggaa sadii irratti murteesse Paatiriik Zaakiin mana hidhaatii akka gallakkisu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka fuula tiwiitarii isaa irratti ibsetti Paatiriik Zaakii fi namootaan biroo seeraan ala hidhaman akka atattamaan hiikamanuu gaafateera. Nama waggaa soddomii lamaatii fi barataa kan ta'e Paatiriik. Patrick Zaak kan qabamee hidhame barreeffama loogii isaa fi miseensota amantaa kiristaanaa koopiik irratti raawwate qeequudhaan maxxanseen akka ta'e gabaasamee jira. Dhaabbileen hawaasaa addunyaa masir keessa jiran afurtamaa ol ta'an murtoo hidhaa kana kan balaaleffatan yommuu ta'u kanneen dhimmichatti dhiyeenya qaban immoo gama isaaniitiin akka jedhanitti pirezidaantiin mootummaa Masir Abdul Fattah Alsiisii akka dhiifama gochuu danda'anuuf ibsanii jiru. Gara oduu biraatti yommuu darbitu poolisiin Keeniyaa Roobii Har'aa mormitoota akeekkachiisa mootummaan kenne diduudhaan karaa irratti ba'anii hiriira taasisan irratti gaazii imimaanessu dhukaasee jira. Kunis erga hiriirri kanaan dura taasifame gara jeequmsaatti jijjiiramee namootaan kudhanii du'anii booda.
Mormitoonni mootummaa pireezidaanti Wiliyaam Ruutoo irratti hiriira mormii guyyootii sadii walitti aansuun gaggeessuuf dhaadachuudhaan hawaasni addunyaa rakkoo biyyattiif furmaata siyaasaa akka barbaachisu hubachuu qaba jedhaniiru. Naayiroobii fi magaalota biroo keessatti manneen barnootaaf manneen daldalaa cufamanii kan jiran yoo ta'u lammiileen keeniyaa mufannaadhaan gamni lamaan wal dhabdee kana akka walitti dhufuun ilaalan gaafataniiru. poolisiin garee hiriirtotaa naayiroobii keessatti bakka ganda kibeeraa lafa odingaan deggersa cimaa qaban keessatti gareewwan hiriirtotaa faca'an irratti gaaza imimmaansu ka dhukaasan yoo ta'u waajiraaleen naannoo daldala magaalaa guddoo biyyattii keessatti argamanis baay'inaan cufamaniiru hoogganaan paartii mormituu raayilaa odingaa mootummaa seeraan alaa fi rakkoo qaala'iinsa jireenyaaf komatan irratti hiriira guddaa ba'uun ji'a kana keessa yeroo sadaffaa fi Naannoon Afrikaa Bahaa yeroo hedduu jeeqamsa keessa lafa jirutti Keeniyaan akka sirna deemokiraasii tasgabbaa'aa qabdutti kan ilaalamtu yoo ta'u biyyoonni gama dhihaa kudha sadii kibxata kaleessaa ibsa waloo baasaniin jeequmsa tibbanaa hiriira gaggeeffame waliin walqabatee uumameen yaaddoo qaban ibsaniiru. Qaamoleen hundumtuu marii hiika qabuuf gatta'anii yaaddoo isaanii akka dhiyeessaniif garaagarummaa isaanii karaa nagaan hiikuun. lubbuun namaa kana booda kan dabarre mirkaneessuu akka qaban dhaamna jedhan.
Bakka bu'oonni dhaabbilee siyaasaa addunyaa kamisa darbee waltajjii marii magaala Afrikaa Kibbaa Erkuuleen keessatti geggeeffame irratti hirmaatanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne.
Kunis walgahii dhaabbata BRICS jedhamee waamamu kan Biraaziil, Raashaa, Hindii fi Chaayinaa of keessaa qabu. Kan Afrikaa Kibbaan boodarratti dabalamte kun Johannesburg keessatti walgahii saatuun taa'in ji'a tokko dursee kan gaggeeffamedha. Afrikaan Kibbaa mata duree BRICSiif Afrikaa jedhu jalatti michooma walta'insa guddina saffisaa. misooma itti fufiinsa qabu argamsiisuu fi guddina hunda hammate jechuun marii bara 2023 qopheessitee jirti. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimeer Puutiin ji'a dhufu walgahii biriks irratti hirmaachuuf dhiisuu isaanii ammatti ifa miti. Yaadni mana murtii Afrikaa Kibbaa keessaa kibxata darbe maxxanfame akka agarsiisutti pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamafoosaan Puutiin akka hin hidhamneef hayyama mana murtii akka qoratu kan addunyaa yookaan ISIS gaafataniiru sababiin isaas puutiin hidhuu jechuun waraana labsuu waan ta'eef jedhan raashaan garuu akka jetteetti raamaafosaatti kana akka hin himne kireemiliin roobii har'aa beeksisee jira.
kooriyaan kaabaa roobii har'aa ittuu lafti hin bari'iniin dura misaa'ila baalaastikii fageenya gabaabaa lama furguggeessuun ishee beekameera jaallanneen oduu kanarrattis dabalata qabdi.
Gochi kooriyaa kaabaa kunis xiinxaltoonni suul tokko tokko akka jedhanitti doonii nikuleeraa kan tarsiimoo of eeggannoof bishaan jala deemtu kan ameerikaa sa'aatii muraasa dura magaalaa buufata doonii kooriyaa kibbaa keessa buufatte irratti balaa dhoksaan gaggeeffamu ta'uu danda'a jedhan misaayiloonni baalistiik fageenya gabaabaa lama naannoo sunaan kan magaalaa piyongiyaangitti dhiyeenya qaburraa kan furguggifaman ta'uu isaanii hoogganoonni waliinii kan kooriyaa kibbaa ibsaniiru. misaayiloonni kunneen kiiloomeetira 550 kan imalan yoo ta'u bishaan qarqara sulula kooriyaa bahaatti faca'uun isaanii ibsameera furguggifamni misaayilaa kun fudhatama kan hin qabne ta'uu kan himan ministiriin ittisaa jaappaan ministiriin haajaa alaa isaaniis kana laalchisee mormii galmeessee jira jedhan kooriyaan kaabaa torban hedduudhaaf dooniin bishaan jala deemtu nikuleera baattu kan ameerikaa akka hin qubanne akeekkachiisaa turte. dooniin kun kan misaa'ila baalistik trident 2 jedhamu digdama fe'uu dandeessi kana malees meeshaan nikuleeraa kiiloomeetira 12,000 deemuu danda'u feetee jirti oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa gabaasni haaraan qaamolee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa bahe kan bara 2023 akka agarsiisetti jiraattonni addunyaa keessa jiran dhibbeentaan soddomni yookaan biiliyoonii lamaa fi qabxiin afurii bara darbe 2022 keessa nyaata walirraa hin cinne hin argannee ture jedha. Dhimma kanarratti gabaasni maddi oduu ajaansi Firaansi Pirees qopheesse. ittaanee sidiin dhiyaataa waliin caqasnu.
Dhiibbaawwan waggootaa fi rakkoolee addunyaa dachaa ta'aniin kan ka'e bara kuma lamaa fi kudha sagal irraa eegalee namoonni miiliyoonii dhibba tokkoo fi miiliyoonii digdamii lama dabalataan beela keessa akka galan gabaasni haaraan qibxata darbee dhaabbilee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa ba'e ibsee jira. Gabaasni haala wabii nyaataatii fi nyaata addunyaa bara kuma lamaa fi digdamii sadii akka beeksisetti weerarri COVID-19 taateewwan haala qilleensaa ciccimoo ta'anii fi walitti bu'iinsa addunyaa kan akka haala raashaadhaa fi yuukireen keessatti adeemaa jiruu dabalate baay'inni namootani rakkina keessa seenanii akka dabalu taasisee jira. Bara darbee sadarkaa addunyaatti lakkoofsi namootaan beelaaf saaxilamanii naannoo miiliyoona dhibba torbaatii fi miiliyoona soddomii shanii ga'ee jira. Kunis isa bara kuma lamaa fi kudha sagalii miiliyooni dhibba jaha fi miiliyooni kudha sadii ture irratti haalaan dabaluu isaa agarsiisa. Haala beelaa dabalaa deemaa jiru kana bara kuma lamaa fi digdamii tokkoo fi kuma lamaa fi digdamii lamaa gidduutti caalaatti to'achuun jalqabamus ammallee kutaaleen addunyaa hanqina nyaataa hamaadhaan rakkatan hedduun jiru. Gabaasni jaarmiyaalee dhaabbata mootummootaa kun uummanni addunyaa gara dhibbeentaa soddomaa ta'an yookaan immoo namoonni biiliyoonii lamaa fi qabxii afur bara kuma lamaaf digdamii lamatti nyaata walirraa hin cinne hin arganne. Kunis hanqina wabii nyaataa giddugaleessa yookaan isa cimaa akka ta'e ibsameera. Gabaasni jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii kun maxxansa jalqabaa kan beela addunyaa irratti xiyyeeffate yommuu ta'u, innis bu'aa qorannootii fi hordoffii dhaabbilee adda addaa shaniiti. Isaanis dhaabbata nyaataaf qonnaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan FAO fandii misooma qonnaa idilee addunyaa yookaan IFAD Sagantaa nyaata addunyaa WFP dhaabbata fayyaa addunyaa WHO dhaa fi fandii daa'immanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNICEF jedhamanudha. Ardiin Afrikaa ba'aa ulfaataa ta'e kana baachuu itti fuftee jirti. Afrikaa keessatti namoottan shan keessaa namni tokko beelaa akka ta'e gabaasni kun kan ibse yommuu ta'u kunis qooda addunyaa irratti namoottan sadarkaa giddugaleessaatti beela'an keessaa dachaa lamaa ol akka ta'e gabaasni kun ibseera. Bara darbee daa'imman umuriin isaanii waggaa shanii gadii ta'e miiliyoonii dhibba tokkoo fi miiliyoonii afurtamii saddeeti sababa hanqina nyaata gaariitiin kan ka'e guddinni isaanii dabaluu hin dandeenye. Daa'imman miiliyoonii afurtamii shan immoo qisaasamaa fi akka saaxilaman gabaasni kun eereera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee misooma waara qabeessa ta'ee keessatti dhimmoottan ijoo ta'anii fi dursi kennamu keessaa tokko kan ta'e bara kuma lamaa fi soddomatti beela balleessuu inni jedhu milkaa'ina in argatu taanaan sodaa cimaa keessa seenamuun akka danda'amu dhaabbileen mootummoota gamtoomanii shanan kun ibsanii jiru.
We need an intense and immediate global effort to rescue the sustainable.
Walumaa galatti galmoota misoomaa itti fufiinsa qaban baraaruudhaaf tattaaffii cimaa fi hatattamaatu addunyaa barbaachisa. Rakkoo fi rifannoota wabii nyaataa dhabuu waldhabdee irraa kaasee hanga haala qilleensaatiin dhufan irratti dandamannaa ijaaruu qabna.
Jechuudhaan barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ergaa dhiyeenya kana waajjira dhaabbata midhaanii fi qonna addunyaa keessaa magaala Room irraa suur-sagaleedhaan dabarsaniin ibsanii jiru.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii darbina dirree dimookiraasiiti. Kan yeroo adda addaa jeequmsa siyaasaatiin raafamaa jiru gaanfa Afrikaa keessa biyyoottan jiranuu biyyoottan gurguddoodhaan kallattiidhaanis ta'e harka lafa jalaatiin gama dippiloomaasiitiin dorgommiin irratti godhamaa jira gaanfa Afrikaa keessatti jechuudha. Dhiyeenya kana haala hin baramneen pirezidaantiin Iraanii Keeniyaa daawwatanii turan. Pirezidaantiin Eertiraa immoo wal duraa duubaan Chaayinaadhaa fi Raashaa daawwatan. Haalli Sudaan keessa jirus siyaasa biyyoottan ollaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Kan jedhus gaaffii yeroo ammaati. Dhimma kana irratti Mitikkuu Fiqaaduu yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan turanii fi yeroo ammaa immoo dhuunfaadhaan gorsaa dhimma nageenyaatii fi investimentii kan ta'an ogeessa tokko wajjiniin marii taasisee jira. Ittaaneessinii dhiyaata itti dhiyaata.
Moononni sundarraa guddaa galatoominsiin jedha. Pirezidaantiin Iraan kanaan dura kan Afrikaa keessatti baay'ee hin beekamne dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa sadii daawwataniiti jiru keessumaa biyya gaanfa Afrikaa kan Keeniyaa irraati kan isaan daawwataniiti jirani kun dippiloomaasii gaanfa Afrikaa jiru garamitti geessuutiin mala.
Yeroo baay'ee siyaasaa fi. Dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessatti yookaan baha Afrikaa keessatti gaheen mootummoota yookaan immoo biyyoota baha giddugaleessaa hanga kanaa hin beekamu ture. Olaantummaan dippiloomaasii fi gidduseentummaa gaanfa Afrikaa keessaa kan wal dorgommii mootummaa Ameerikaa fi mootummaa Raashiyaa gidduutti taasifamaa ture. Inni gidduu kanaa harkisa siyaasaa kan biraa waan fideef fakkaata keessumaa dhiibbaan dippiloomaasii Ameerikaa gaanfa Afrikaa keessatti dadhabaa dhufuunsaa fi karaa harka wayyaa jalaatiin immoo gidduseentummaan siyaasa Raashiyaadhaa fi kanneen deeggartoota Raashiyaadhaan kan akka Iraan fa'aa kuni olaantummaa qabachuusaa agarsiisa akka ani yaadutti.
Tibba darbee pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii jalqaba Chaayinaa daawwataniiru. Erga Chaayinaa daawwataniin booda immoo deebi'anii Raashiyaas daawwataniiti jiru. Isa kana walqabsiisnee kan pirezidaantii Iraan kan waliinis walqabsiisnee akkamittiin ilaaluuti dandeenya. Ammas immumaa siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jechuudha.
Pirezidaantiin Eertiraa gara sana dhaquunii fi pirezidaantiin Iraan gara kana dhufuun dippiloomaasiinii fi dhiibbaan mootummoota imaammataa fi ideoloojii mootummaa Ameerikaadhaan morman gaanfa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu isaatii fi inni kun immoo qabatamaatti lafatti hojiirratti hiikamuudhaaf deemuusaatu agarsiisa jechuudha.
Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti ture keessumaa Isaayyaasiyyuu keessatti hirmaate yeroo ammaa immoo kan gama TPLF fi mootummaan Itoophiyaa haala araaraatiin xumuraniiti jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaan gama Ameerikaatiin qabdus yeroo ammaa gaariidha jedhamuuti danda'a. Gargaarsa kanaan dura Itoophiyaarra dhaabbateeti ture mootummaan Ameerikaa nan gadhiisa jechuunsaa ni yaadatama. Isaayyaasii fi Abiyyi Ijiptitti dhiyeenya kana wal arganiiru. Isaayyaas deebisee Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru sabaa himaaleen biyya keessaa gaafa sana gabaasaniiti jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama keessumaa daawwannaa Isaayyaas Chaayinaa fi Raashiyaatti erga gaggeessaniin booda.
Akkanaan beekutti jijjiiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabamiinsa mirga namummaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne. Sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eertiriyaa kan Jibuutii hundi isaaniiyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti riiliyaabil paartinarii ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaatiif jechuudha. Mootummaan Eertiriyaas haa ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afewerqi fedhaa fi maammata mootummaa Ameerikaadhaaf faallaadha kun beekamaadha. Yoomiyyuu deemee deemee garuu yoo gara Itoophiyaa dhufee kan daawwatu ta'es ergama. mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Ameerikaadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru booressuuf yookaan immoo burjaajessuudhaaf akka ta'etti akkasitti hubadhaan.
Sudaan yeroo ammaa wal waraansarra jirti keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aangawoonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofseetiitis jiru walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamitti deemaa jira.
Waanuma ijoo waanuma wal fakkaataa silaa dubbannee wajji wal qabata dubbiin dippiloomaasii fi. feeti siyaasaa biyya tokkoo akka waan dhukkuba kaansarii jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa babal'ataa bifa jijjiirataa isa badaarraa gara badaatti deddeemaa deemaa jechuudha. Kanaaf haalli Sudaan keessa jiru wallabdeen Sudaan keessa jiru giddu seentummaa biyyoota alaa fi fedha isaanii giddu galeessa kan godhate irratti akka xiyyeeffatudha kan nuti arginu. Otoo nagaa barbaadu ta'ee qaamonni kun lamaan otoo nagaa barbaadu ta'ee eenyuyyuu isaanaa mariisisu eenyuyyuu nagaan akka bu'uudhaaf dhiibbaa taasisu haal duree keessoo biyya keessaa fi lammiilee isaanirra gahu giddu galeessa godhachuudhaan dura kan laaluu qaban. Kanaaf amma maal agarsiisa kun deeme deeme dhiibbaan dippiloomaasii fi maammata siyaasaa faallaa mootummaa Ameerikaa hamma ta'e hamma ta'e olaantummaa layoo jechuudha baanne kaawuntar balaansii gochaa akka jiruu fi heejimoonik poozishinii gaariirra jiraachuusaa kan agarsiisudha akkanan yaadutti inni kun immoo daawwannaa pireezidaantii Iraanii wajji wal qabsiisee waan ammatti naan jette kana haala keessoo Sudaanii wajji wal qabsiisee USS dippiloomaatiik poozishinii scrambling xiqqoo jajjeeqamaa fi waan akka daddaaqamaa jiru fakkaata. Isa kana egaa yoom akka fiiksi godhan akkamitti akka fiiksi godhan yoo beekamudha baatee jechuudha. Kanaaf egereen siyaasa gaanfa Afrikaa kuni waan haaraa miti waggoota digdama waggoota soddoma biyya tokkotu yookaan Ameerikaatu olaantummaa qabaataa isaa booda Raashiyaatu qabaataa isa kana hin beekne fakkeenyaaf bara bulchiinsa Hayilasillaasee olaantummaan karaa Itoophiyaa haa jiraatu malee feetii Ameerikaa gaanfa Afrikaa irratti olaantummaa guddaa qaba ture. Kufaatii Haayile Sillaasee booda bara dargii warra Raashiyaatu fi hiriyoota Raashiyaatu olaantummaa hanga ta'e tokko qaba ture. Dargii booda bara EPRDF hammatee siyaasni Ameerikaa iddootti gaafa deebi'u booda immoo gaafa Ameerikaadhaa fi bulchiinsi EPRDF xiqqoo wal gaarifachuutti kan warra Raashiyaa fi Chaayinaa gidduu seenuudhaani kufaatii mootummaa EPRDF fi sababni guddaa inni tokko mootummaan EPRDF hammatee Ameerikaatti. Bichuusaa duraatti dugda gatachuu akka ta'e hundumti keenya hin beeknaa jira. Kanaaf tokko hin ba'a tokko hin seena tokko hin ba'a tokko hin seena ce'umsa keessa jiraachuusaa olaantummaa Raashiyaadhaa ammoo kan Ameerikaadhaan xumuramaa kan jedhu yeroo dhiyootti kan laallu yoo ta'e iyyuu garuu haalli amma gaanfa Afrikaatti deemu kaambil gochaa jiraachuu fi konfiyuushinii guddaan jiraachuusaa kan agarsiisu itti fakkaata.
Moolonni sundarraa ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa fayyaa ta'e.
Ayyaanis baay'eenis galateeffadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kan isin dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Hayyee amma immoo gara qophii torban qophii adda addi darbina nu wajjin tura. Dhalattuun Somaaliyaa baqattuu taatee gara Yuunaayitid Isteetsitti godaante yeroo ammaa egeree kutaa ishee amma keessa jiraachaa jirtu irratti hojjechaa jirti. Gabaasa Mahaamud Maskaadee marii Hoondaa Hasan wajjin taasise irratti hundaa'uudhaan qophaa'e Saaleem Salamoon qindeessitee jirti. Jaal'anneen akka itti isinii dhiyeessiti.
bara 1991 somaaliyaa keessatti wal waraansi siviilotaa eega jalqabame booda akkuma baqattoota kabiroo kuma hedduu hodaa hasan gara biyya ollaa taate keeniyaatti baqachuudhaan nagaa barbaachuuf jecha mooraa baqattootaa dadaab keessa dhahatte garuu balaan dhaqqabu akka biraan hafne dubbatti.
mucaa xinnoon ture garuu nan yaadadhaa dhuguma dhuguma dubbachuudhaaf jireenyi baqattootaa hamaadha nagaaf nageenyi hin jiru jireenya kee akka barbaaddetti to'achuu hin dandeechu nyaataaf galiin ati qabdu an UNHCR irraa ji'a ji'aan argattu qofa hojiin hin jiru yeroo san manni barumsaa hin jiru ture.
waggoota digdamaa ol dursee gara yuunaayitid isteetsitti godaante dhumarratti magaalaa minneapolis kan kutaa minnesotaa keessa qubatte. hojii hawaasummaa fi fayyaa hawaasaatiin digirii lammaffaa yookaan maastarsiidhaan eebbifamtee ogeetti fayyaa sammuu fi barsiistuu ta'uudhaan hojii jalqabde.
America gave my family and myself uh, a chance to get education.
Ameerikaan carraa barnoota argachuu, carraa jireenyaatii fi hiree keenya akka sirreeffannuu fi jireenya keenya gara fuulduraa akka karoorsinu maatii kootii fi maatii kiyyaaf anaaf carraa nu kenneera. Sababni Ameerikaadhaaf har'a seera baastuu kutaa biyyaatti ta'e kunis carraa mana barumsaa deemuu waan an argadheef carraa cimnee hojjechuudhaan arganne. Jireenya keenya deebisnee ijaaruuf carraa arganneera.
Bara 2018 konyaa keessa jiraattu kan magaalaa Minneapolis kibbaa keessatti bakka buutuu kutaa ta'uudhaaf dorgomte amma marsaa sadaffaa ishee irratti jireenya godaantoota haaraa dhufanii irratti seera baasuun jijjiirama fiduu akka dandeessu hubatte.
I am the chair of uh, Workforce and Economic Development and um, one of the things that we passed was Ani dura teechuu garee humna hojiitii fi misoomaaf dinagdeeti. Wantoota nuyi raggaasifne keessaa tokko sagantaa baqattootaa Yuukireen, baqattoota Afgaanistaan, namoota gara kutaa minisootaa dhufanii akka qubatan deeggaruudha. Hojii akkasumas leenjii akka argatan yeroo isaan barbaachise afaan Ingiliffaa barachuu akka danda'an deeggaruwan jedhuuf keessa qaba.
Hoodaa Hasan akka jettutti seenaan koo kun Ameerikaan ammayyuu biyya carraan adda addaa keessa jiru ta'uu ishee agarsiisaa jettee amanti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara kanaa waa'ee ijoolleewwanii fi walitti bu'iinsa hidhannoo irratti ba'e ragaan agarsiise miidhaan walitti bu'iinsi ijoolleewwan irratti geessisu yaaddessaa akka ta'e hubachiisa. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aa itti aanaa yuunaayitid isteetsi kan ta'an Jeffrey De Laurentiis dhimma kanarratti yaada kennan.
In 2022, the United Nations reported 27,180 instances of the six grave violations against children, including more than 8,600 children killed or maimed.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2022 keessa akka gabaasetti ijoolleewwan 8,600 ol ajjeefaman yookiin qaama miidhamtoota ta'an dabalate sarbiinsa cimaa ijoolleewwan irratti raawwate 27,180 ol keessaa ja'aan isaanii daran hamaa akka ta'an agarsiisa. Sudaan keessatti ijoolleewwan akka qe'ee isaanii irraa dirqamanii buqqa'an taasifame hammi tokko maatii isaanii irraa addaan ba'anii kaan immoo okkora saalaatiif saaxilamaniiru. Garee meeshaa waraanaa hidhateen Kolumbiyaa keessatti miidhaan ijoollee irratti raawwatamu dhimmoottan ijoo ta'an keessaa tokko ta'uudhaan itti fufeera. Bakki kun bakka daa'imman humnaan lolaa fi bobbaafamanuu fi itti fayyadamamu ta'ee itti fufee jirudha. Keessumaa hawaasa afiroo Kolumbiyaatii fi warreen hawaasa buleeyyii baadiyyaa jiranuu fi haalichi hamaadha. Afgaanistaan keessatti shamarran mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatiin alatti barnoota olaanaa akka hin arganne dhorkamuun akkaataa gaa'illee daddaffiidhaa fi humnaan raawwatamuu fi saaxilamuun akkasumas ijoolleewwan lolaa fi itti fayyadamuun fayyaa qaamaa fi miira isaanii irratti miidhaa geessiseera. Miseensonni humnoota raashaatii fi qondaaltonni waraana ishee ajjeechaa dabalatee dhiirota dubartootaa fi ijoolleewwan yuukireen irratti gocha hamaa raawwataniiru. Haaluma kana cinatti hangaa'onni raashaa biroo ijoolleewwan dabalatee sibiilota lammiiwwan yuukireenii kuma dhibbatti lakkaa'amanuu dirquudhaan biyyaa baasaniiru. Dhugaan ifa ta'e kun hawaasni addunyaa dandeettii eegumsa mirga ijoolleewwanii jabeessuu irratti waan ariifachiisummaa isaatii fi barbaachisummaa isaa haala onnee namaa tuquun waan ibse ta'ee fudhatamuu qaba. Ijoolleewwan addunyaa mara keessa jiran nageenyi kan itti dhaga'amu ta'uu qabu. Barumsa argachuu qabu. Egeree abdatan qabaachuu qabu. Eegumsa daa'immanii irratti yommuu tarkaanfiin fudhatamu carraa waloo egeree keenya akka eegnuu fi walitti bu'iinsa dhabsiisuudhaaf akka dandeenyu gargaara. Jechuudhaan gulaalaan mata duree eegumsa ijoolleewwan walitti bu'iinsa keessatti qabamanii jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Hayyee kanarraaf